mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi mudukurikira ku mirongo migufi short waves mushobora kandi no kudusanga kuri interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com no kuri facebook urubuga rwacu ni voa radiyo yacu hano muri studio ya karindwi i washington dc muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije mwese haba twumvaho muri hose ku isi mu kanya n'ikiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima tubagezaho buri wa gatatu muri aya masaha turaza rero kubaganirira ku ndwara ya kanseri yo mu muhogo ikaze mwese kuri radiyo yanyu muri isanga muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi nshuti banywanyi ba radiyo y'ijwi ry'amerika nongereye kubaha ikaze mwese uyu munsi mu kiganiro muri isanga nk'uko nari mbivuze mu kanya turaganira ku ndwara ya kanseri yo mu muhogo urifuza se gusobanukirwa n'iby'iyi ndwara guma hafi ya radiyo yawe ntujye kure rwose twabatumiriye impuguke mu kuvura indwara zo mu matwi mu mazuru no mu muhogo mu bitaro akorera ku bitaro prince Regent Charles ni i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi turaza rero kubaha umwanya nk'uko bisanzwe mubaze mutange ibibazo byanyu n'ibitekerezo ndetse muduhere telefone zanyu iyacu ya whatsapp ni kubanza akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe reka noneho twakire umutumirwa wacu ni dr jean gentil rumbete ni umuganga rero wo ku bitaro nk'uko nari mbivuze prince Regent Charles i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi muganga ikaze ku ijwi ry'amerika
ndabaramukije cyane ye murakoze kuba mwantumiye muri icyo kiganiro rwose nanjye ngushimire cyane kuba wafashe aka kanya ukaba wemeye kuganira n'abakunzi b'ijwi ry'amerika mu kanya buriya baraza kugusobanuza hari benshi batubwiye ko bifuza kumenya iby'iyi ndwara ya kanseri yo mu muhogo uburyo ifata n'uburyo ndetse bashobora kuyirinda cyangwa se kuyivuza mu muhogo rero ni kimwe mu bice by'umubiri mu byo mwanononsoye nagira ngo mu gutangira utubwire iyi ndwara ya kanseri yo mu muhogo n'indwara ki
murakoze cyane uti kanseri y'umuhogo ni iki ni ibibyimba biza mu bihimba cyane cyane bibiri byo mu muhogo kimwe bita larynx ni agahimba gafasha ibyihemero ikindi bita pharynx ni agahimba gafasha gutwara imfungurwa utwo duhimba tubiri rero kamwe kari inyuma y'akandi tukaba dusanzwe dufite igikorwa cyo guhema kuvuga no kumira ariko twomenya neza tumenya yuko iyo kanseri y'umuhogo ari kanseri by'ukuri igihe tugiye gukura ko agahimba gato muri icyo kibyimba tukagipimisha muri laboratwari hama noneho bakatubwira by'ukuri ko ari kanseri yo mu muhogo murakoze murakoze cyane rwose hanyuma se hari uburyo umuntu ya mbere na mbere reka nkubaze nkubaze ikijyanye n'ibimenyetso by'iyo ndwara uravuze ngo ni utubyimba ubwo ni ukuvuga ko habyimba ariko ni iki cyabwira umuntu ko arwaye iyi ndwara ya kanseri yo mu muhogo
turashobora burakoze cyane turashobora kwikeka ko iyo muntu arwaye iyo ndwara ya kanseri ibimenyetso ni byinshi ari nko kumva wama utamerewe neza mu muhogo hariho kwama ufise nk'urutebute mu kanwa hariho kugira ibikororwa ndetse bivanze n'amaraso mu kanwa hariho kumira bigoranye hariho kubura ijwi hariho kuzana ibibyimba ku izosi ku ntambwe rero imbere tubona umurwayi yasinzikaye hariho kuza ahemagirika nabi akaba yarataye ibiro cyane hariho kwanka noneho kwamira burundu izo mfungurwa aba afashe ngibyo ibimenyetso nyamukuru twibaza ko bishobora yuko uyu muntu yoba afise iyo ndwara twicekeranye Nge, iyo muketse rero muhita mukata akantu aho ngaho muvuze mu muhogo noneho mugapima kugira ngo Yego.
mumenye neza niba afite iyo ndwara
ego cyane turahita tukagira icyo bita biyobusingira mu kirundi Mm.
no gukata agahimba gatoya Mhm.
tugahita tukakarungika muri laboratwari noneho bakatubwira yuko by'ukuri bakemeza ko ari kanseri y'i- y'ibyo bihimba tugiye kuvuga Mm. none umuntu yakwirinda ate kuba yafatwa n'iyo ndwara ya kanseri yo mu muhogo hari uburyo bishoboka
Eh, kwirinda ngira ngo twari kuvuga ibimenyetso mugabo kwirinda bivana n'icyabiteye Mhm.
icyabiteye kimwe kimwe cyose ikibitera ni byinshi Mhm.
aho rero umuntu ashobora kuyirinda ni ibintu byinshi biyitera ngira ngo ni uko mutabitubwire mugabo inge- mbanze kwibutsa i- i- iki- Ye.
ikibitera cyane cyane ye nibyo mu bi- mu byigwa byagizwe n'abashakashatsi ibyo dusoma n'ibyo tubona hariho ibyo dufungura n'ibyo tunywa haraza itabi n'inzoga hari nk'iyo umuntu mu muryango wiwe hari ibyo adashobora kwirinda n'ibyo nk'iyo umuryango wiwe yagize iyo ndwara ya kanseri hari icyo bita predisposition genetique aho rero biragoye kubyirinda ko umubyeyi yagize kanseri arashobora kuba umwana umwe cyangwa mu bandi yoba ashobora kugira icyo bita predisposition genetique n'atoba afata ibyo bintu byose noneho agaterwa n'iyo ndwara ya kanseri hari nk'iyo ufite ibikomere cyangwa infection muri utwo duhimba duhegeje kuvuga aho rero birashoboka yuko umuntu yokwivuza hakiri kare agize infection yizirisubiriza muri utwo duhimba duhegeje kuvuga duterwa n'iyo ndwara akatwivuza hakiri kare kugira noneho ak- akingire iyo ndwara ya kanseri hari nk'iyo ufise nka ya migera hari imigera itera kanseri hari imigera tushobora kuvuga mu kirundi witwa ebv epstein by virus hari uwitwa hpv human papillom virus hari uwitwa vih sida iyo migera itatu mu byo banditse abashakashatsi ba- baravuga yuko ariyo yoba ikabura cyangwa igatera noneho iyo ndwara ya kanseri yo mu muhogo tukaca dusaba abantu ati kugira tuyikingire ni gute umuntu yoza akipimisha akamenya by'ukuri ko agendana iyo migire itatu duhejeje gus- kudondagura Mhm. M- muri Bwa make nyuma ari nk'iyo umuntu ehe yego ba- komeza
alo komeza komeza urangize Hanyuma hari igitekerezo nk'iyo cyawe umuntu ahura na bya byuka bita byuka shimike utavyikingiye hari ivyuma nka barya abantu bakora mu ma profe- mu ma- mu ma- mu mahinguriro hari ivyuka ah, birimwo produit chimique bitwa bita chrome ar- arsenic acide sulfurique za nickel barya batikingira barashobora guhura n'iyo ndwara ya kanseri yo mu muhogo ngivyo ibintu nyamukuru bishobora hari ibyo dushobora nababwiye ko ari ishobora- dushobora kwirinda n'ibindi na- noneho tudashobora kwirinda kubera bisanzwe bigize umubiri wacu ye muri make Yego, noneho yego.
mbere y'uko twakira abakunzi b'ijwi rya amerika nagira ngo tubwire muri makeya uravuze Yego.
uti umuntu ashobora kwirinda ariko kandi ukanasaba Yego.
ko n'umuntu yakwivuza hakiri kare iyi ndwara umuntu yamaze Yego.
ku- kurwara byamaze guhinduka kanseri yavurwa igakira
aje hakiri kare aravurwa igakira mugabo birababaje ko tubona abantu kenshi baza ku baba baragiye ku mugwa- ku muganga uyu n'uyu n'uyu n'uyu bakadushikira noneho indwara iza yarageze ku rugezo rwo kwa muganga muri mpuzamakungu bita classification TNN ni ukuvuga kuri stade ba- bakasa sero OMS u- u- OMS eh, ishami rya- rya onu Organisation ryita ku Mondiale de buzima la Santé Mm.
by'amagara y'abantu bavuga ko urwo rugezo noneho urwo rugezo afise amahirwe make y'uko yokira iyo kanseri mu maho- mu muhogo ariko rero n'abakiriyemo imiti irahari no kuri urwo rugezo umu- umurwayi aba afise hariho imiti itariho ngaha mu burundi uburyo butariho ngaha mu burundi mbwa bakoresha hanze mu bihugu biteye imbere aho bashobora noneho gupfupfahaza iyo ndwara ya kanseri yo mu muhogo ndabashimiye cyane imiti ni rwose imiti yitwa radiotherapie chimiotherapie cyangwa chirurgie radicale avec l'âge ganglionnaire ye ibyo rero mu bisanzwe eh, ivyo vyo kubaga vyitwa shiririzi ekiraje mu Biru- mu burundi turabigira ariko igihe bitari kumwe n'iyo miti yindi ibiri eh, amahirwe ni make yuko uyo murwayi ashobora kubandanya n'aho abaho ku rugezo oh, rwanditswe rusanzwe rwanditse eh, kuri iyo kuri urwo rugezo ageze ku rw'iyo kanseri murakoze Ibi ni cyane ibintu nyamukuru twobabwira Eh, twibutse abatwumva ko ari radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi mu kiganiro muri isanga ku byerekeye amagara y'abantu ni ikiganiro muri kumwe- aho muri kumwe na dr jean gentil rumbete ni muganga akaba rero yaranonosoye ibyerekeranye no kuvura indwara zo mu muhogo mu mazuru no mu matwi nagira ngo noneho tujye ku murongo wa telefone tubanze twakire bireme uranyumva ongera ijwi
ndimo ndakumva ye urahagana he
Eh, ndi ni mu rwanda i musanze mu karere ka musanze ye mwiriwe neza se aho ngaho i musanze
twiriwe neza imvura nibwo ihise nta kibazo Mm,
ubu ngubu imvura irahise abaturage barimo gusubira mu kazi nta kibazo mm. Ye, ikibazo ufitiye muganga ikibazo ndamanza mbashimiye ku kiganiro cyiza mudahema kutugezaho murakoze ariko ndabaza muganga ese umuntu urwaye ya kanseri yo mu muhogo Yego.
amaze iminsi atarabimenya noneho akarengwa yajya kwa muganga bakamuvura Yego.
agakira Mhm.
ikindi namubaza ese ni ibiki twakora kugira ngo twirinde iyo kanseri yo mu muhogo ko numva nari na mbi cyane iyo ifashe mu muhogo umuntu adashobora no ku- no ku- no guhumeka neza twakora iki twakora ni ibiki twa- twakora kugira ngo tubashe kuyirinda Mhm.
ese Ye, birashoboka ko hari bitaragufata ibyo twa- hari ibyo twareka no kurya kugira ngo iyo kanseri itaba yadufata mu mihogo yacu
ye. dogiteri rumbete bumusubize arashaka kumenya rwose yego iki niba umuntu kanseri yaramaze kumurenga niba yakira ku buryo yakwirinda cyangwa se niba hari n'ibiryo kuko mu muhogo nyine haranyuramo ibiryo mwa- mu byo mwavuze hari inzoga mwavuze ariko yibazaga niba hari n'ibiryo umuntu Yego.
atarya
yego murakoze cyane yabagije ati none eh, umuntu yo- akimaze kumufata yo- yokwirinda gute cyangwa ibyo biryo bijya gute umurwayi iyo amaze gufatwa n'iyo ndwara ya kanseri akadushikira i- imfungwa ntiziba zikirengana turaheza tukamugaburira pari icyo bita sonde dogavazi mu kirundi ngira ngo mm, biragoye gu- gusigura ni sonde ducisha hariya noneho hirya y'icyo kibyimba akaza arafungura acishije muri iyo sonde ariko rero si ifungurwa zose afungurwa imfungurwa zoroshe canke z'amazi iyo ahumeka nabi naho birashika ko aza ahumeka nabi turaheza noneho kubera cya kibyimba kiba cyazibiye aho onye ha- h'ihemero turaheza tugatora ku izosi noneho agahemera ngaho gutyo tukamufasha kubaho muri iyo minsi atararonka iyo miti twagiye turadondagura yuko bimufasha kubaho igihe gitegekanijwe kuri urwo rugezo agezeko
Mhm.
kuyirinda sinzi ikibazo cya kabiri yavuze ati kuyirinda Eh, reka ngire ko kwirinda twadondaguye ko hari ibyo bash- ushobora kwirinda hari ibindi udashobora kwirinda nk'ibyo by'ifungurwa eh, canke by'ibinyobwa urashobora kubyirinda ariko bya- ibyo bya genetike eh, twasiguye birasho- urashobora kutabyirinda kubera n'ibintu ababyeyi baba bara- amajene baba baragushizemo bakubyaye uyu ayo majene arimo ay- ibyo utwo tuntu twe twa kans- kanseri dushobora guca nawe tugu- bigukurikirana ibyo urumva biragoye ariko eh, ibyo ibindi byo kwirinda ni izo infection z'utwo duhimba ziguma zisubiriza twasigoye yuko mushobora kujya kwa muganga wumvise izo infection z'utwo duhimba two mu muhogo tuguma tuza noneho bakaguha imiti kugira ngo iyo kanseri niho zohazi- i- nizo hazi iza mu nyuma hariho rero n'izo z'imigera twavuze hariyo ama- ama- i- urucanco ruhari nko kuri iyo virisi iyo yitwa hpv noneho ifata no- na kanseri yo mu gitereko cy'abagore iyo hari- umengo hariyo urucanco rw'abantu ba- ba- bategwa vakisinasi kugira ngo iyo ndwara ntizigufate
mhm.
ivyo vyu- vyu- vy'umugera wa sida navyo nyene urumva birashobora kwirindwa ngivyo ibintu nyamukuru twari twavuze kugira ngo twirinde iyo ntuzenya iyo kanseri y'umuhogo nk'abantu bakora mu mahinguriro twavuze yuko ari ukwambara i- i- i- amamasike ibintu bituma ata ibyo byuka ibyo byuka byo mu mahinguriro bitabinjira mu mazuru cyangwa mu muhogo noneho ngo bitere iyo ndwara ya kanseri urumva ni abadondaguriye ndababwira ibyo bashobora kwirinda n'ibindi adashobora kwirinda kubera bisanzwe bimeze gutyo sinzi ko muba mwatahukiwe
birumvikana nihagira uwundi ushaka kubaza cyangwa se hari icyo yifuza ko wongera ahubwo araza kubaza twakire na wesiti gayi uranyumva ndakumva wesiti gayi urahagana
cyesanzwe ndi mu nkambi ya ndutsa muri tanzania ikigoma aka ni akazina wihaye ariko
aka kazina nako nihaye we kigali bakanyise kubera ubusani nsanzwe ndi umusani nsanzwe ndi umuririmbyi
uririmba indirimbo zihese
nkunze kuririmba indirimbo z'urukundo indirimbo z'ubuzima indirimbo nyinshi nyinshi
waturirimbiyeho gatozi waturirimbiyeho gatoya ugatera akanyamuneza muri uyu mwanya dushaka kubungabunga ubuzima
urukundo n'ibanga rikomeye hehe ndasi yuko muke nkunda hehe ubwa mbere ubwa mbere ntigukunda hehe waba ubizi ni ukuri twaciye mu rukundo rukomeye hehe heya imana hehe yamaye hehe
urakoze cyane urakoze cyane ngo bazi ikibazo cyawe muganga sawa muganga nagomba ndamubaze ikibazo none umuntu yomenya gute yuko iyo kanseri yamufashe mu gihe abantu benshi tuba dusanzwe nk'abantu tuba tubapeza abapezanira ngo arumva icyo ari cyo abaturage nk'abantu tuba dusanzwe tubapeza none twomenya gute yuko iyo kanseri yadufashe kugira ngo dushobore kugira neza dushobore gusimbira nko ku bitaro badufashe twabimenya gute mu gihe turasimbira ku bitaro
ubwo ndumva usa n'uganisha kuri bya bimenyetso ukuntu wamenya ko wayirwaye cyangwa se ko ushobora kuyirwara muganga ni mu musubizo twavuze ko hari ibimenyetso bazi umuntu afise akakeka noneho iyo ndwara hano agaheza akamujyana muri saro operasiyo aho mu ibagiro barakora noneho agahimba abonye ikibyimba barakora muri muri cya kibyimba agahimba kamwe akakajyana kugapima muri laboratware muri za rugagamisha noneho bakamubwira ko ari kanseri mugabo ibyo bimenyetso byose twagiye turadondagura ntibisigura yuko umuntu abifite atavuga ati noneho ndarwaye kanseri twari twabivuze tugitangura yuko kanseri umuntu ayimenya ari uko bayimubwiye muri laboratware mu byuma bya rugagamisha bapimye ako kabyimba bakavuga bakemeza noneho ko ari kanseri yo mu muhogo ariko ntibisigura yuko ibyo bimenyetso byose umuntu abifise aba afise kanseri yo mu muhogo byiza umuntu rero abikeka igihe agiye kwa muganga nta muntu agaheza akamupima kugira bagire ibindi bipimo hama agaheza akabona ko ari kanseri cyangwa ko atari kanseri
ikibazo cya wesitigayi kirumvikana ni ukubera hari ko yagiraga ati twebwe nkatwe b'abapeyiza nkatwe b'abaturage aho tuba twibereye akenshi hari n'igihe bakunda kwivuza indwara yarabarenze kubera impamvu zitandukanye yaba ari uko baba bari kure y'ibitaro yaba ari uko baba badafite amikoro kugira ngo bivuze cyangwa se no kumva bari mu tuntu twinshi cyane akavuga ati nzaba njyayo ejo nzaba njyayo ejo nk'uko mwabivugaga rero bakaza baranakererewe ku buryo indwara iba yarabageze ku yindi ntera yarabasenzikaje noneho twakire na remo remo uranyumva remo ubanza telefoni ye yacitse ahari ku buhanga bw'ibyuma urahari wiriwe neza mwiriwe neza urahagana hehe
mu kigali muri gasabo
murakomeye rero turakomeye nuko nuko ikibazo cyawe
rero yaravuze ngo ibi zino poroduwi shimike nazo ngo ziri mu bitera indwara ariko hari byinshi dukoresha hari isukari kugira ngo bazakore isukari hari poroduwi shimike bazashyiramo kugira ngo umunyu ukorwe ujye mu ruganda bawukore hari poroduwi shimike bashyiramo kugira ngo ube umunyu muzima hari amaji hari ibindi bintu byinshi ibiribwa byinshi turya birimo poroduwi shimike ese ni izihe zishobora gutera iyo kanseri ikindi kibazo ese barayivura ko igakira cyangwa ni ukuguha imiti ikorohereza
ye Hano muri ibi bihugu muri ibi bihugu byacu bya east africa ese ni ni ikigereranyo ki- kingana gute kugira ngo tumenye abarwaye iyo kanseri nibura kugira ngo twumve ko iri hejuru cyangwa iri hasi Mhm.
Mhm.
Ye.
hano ikindi kintu nagira ngo mbaze ese ibimenyetso byayo bigaragara ku muntu uyirwaye hanze hanze y'uruhu ni ibi
E, ku ru- ku ruhu atari mu mu- atari mu muhogo muhogo imbere muhogo se bizamo imbere cyangwa ni biza inyuma y'umuhogo Mhm.
Mm.
Eh, ndumva ibibazo byawe ari byinshi ariko ubwo aragerageza kugusubiza reka reka muhe umwanya Eh, muganga nta kibazo.
Eh, yego murakoze cyane ikibazo cya mbere rema yabagize yavuze ati "Izi- izi ni izihe poroduwi chimique zibitera aha twari twazidondaguye ariko mbanze kwibutsa ni ibintu abashakashatsi bagiye baravuga mu bitabo ariko rero baravuga ati ibi bi- eh, izi poroduwi chimique muta- mutazikingiye bantu mukora amahinguriro cyangwa mu- mu- mu ma- mu ma- mu ma industry bizobatera iyo ndwara twari twavuze icyo bita arsenike ni poroduwi chimique bakoresha twari twavuze icyo bita nka chrome ni poroduwi chimique yindi bakoresha twari twavuze icyo bita acide sulfurique twari twavuze icyo bita nikel baravuga ati n'izindi ariko ariko izo nizo banditse bavuga bati izi inye kuzikingira rero ni ibyo byuka noneho byayo umuntu atikingiye ariko arakora bituma noneho bitera iyo ndwara ya kanseri
bivu- ikibazo cya kabiri bavuga ko bara sa bivuze ko i- iyo sukari nyine yamaze gukorwa byarangiye ni n'umunyu n'ibindi yadondaguye nta kibazo ikibazo ni handi mu ruganda urimo kubikora oya nta kibazo urumva n'ibyo aya maporoduwi chimique ibyo byuka bi- bi- by'amahinguriro bariko barayikoresha umuntu atikingiye mugabo yikingiye na birya bintu bifuka nta na kimwe mugabo ni ba- atikingiye bikamara nk'imyaka myinshi ariko ariko arabikoresha byomutera iyo ndwara ya kanseri n'ibyo sinzi ko yoba yatahukiwe neza Ye.
eh, eh, ubwo niba ko ata- nabivuze.
niba atabyumvise ntihari bubure n'undi ushobora kongera akagira ikindi abazaho tukaza ku- gukomeza ko ndabona bagaruka no ku bimenyetso ay, nabyo yabigarutseho abaza niba biri mu muhogo gusa cyangwa se niba hari n'ikintu gishobora kugaragara hanze
ntibiri mu muhogo gusa ibintu bishobora kugaragara hanze ni nk'ibibyimba biza cyane cyane ku izosi cyangwa hariho umuntu ashobora kunanuka akonda agata ibiro ku buryo noneho ubona ko umuntu uko uko bukeye uko bwije agenda arata ibiro noneho ukavuga uti uyu muntu ashobora kuba afite indwara n'ukuri ita- itameze neza ukaca uyiyumvira mu byo ugiye kurondera hariho nk'umuntu aka- aza arakama amaraso ukabona ko yera ku mubiri ukavuga ati uyu muntu urabona ko atamaraso afise ngibyo ibimenyetso nyamukuru byo hanze umuntu ashobora kubona noneho agatuma yiyumvira iyo ndwara mu bitwerekeye iyo ndwara yo mu muhogo
Ye- yari yagarutse kuvuga icya ngo gatatu ngira ngo hari- yego Eh, komeza mhm.
komeza komeza ubwo nihagira yari ikindi yavuze ati baravura iyo ndwara igakira Mm.
twari twabivuze yuko iyo ndwara ikira igihe umuntu ayivuje hakiri kare ariko igihe imaze kumufata burundu igeze kuri rwa rugezo noneho ageze kuri ya miti twavuze yo kumupfupfahariza yitwa radiyo shimiyoterapi baravuga ko ageze kuri ku rugezo kuri ku rugezo rwa kane sitade katire ngira ngo niko nobisubira ko sino kwinjira mu mu mu mu idonido ko ntabyo yotahura cyane baravuga yuko amahirwe yuko yoba abaho ari hagati y'imyaka itarenga itanu ariko arafata iyo miti Mm, ni niko mike aba- abahinga n'abashakashatsi babitubwira
Ye. Ah, Mu- icya- muri mu mu- ikibazo kindi yari yabajije cyangwa wari utararangiza gu- gusubiza Yego.
ikindi
oya hariho hari ikibazo yabagenda ariko ndabigira ko Mm.
sinzi ko yari yavuga ati none ibiharo ni bingahe muri u- muri aka karere k'iwacu Eh, ku bitwerekeye nta gi- nta nta nta bushakashatsi buraba aha mu karere ku- k'iwacu mugabo tukaba turagerageza kuraba yuko twogira ubushakashatsi kugira turabe noneho ibiharuro mu nyuma tuzahita tubabwire kuko abarwayi bariho sinzi iyo iyo mugabo abarwayi bariho bafatwa n'iyo ndwara turiko turaraba ko tuzogira dufise ibiharuro byo- byo hanze by'iburaya n'ibyo uh, muri senegal by'iyo ndwara ariko muri aka karere k'iwacu twibaze yuko mu byo tumaze kuraba ata muhinga aragira u- ubushakashatsi bwira arabe uko ibiharuro bingana by'ukuri n'aho bahari by'abantu bafatwa n'iyo ndwara Nge- ibyo ari byo byose ntibyabuza kwirinda kugira ngo umuntu arebe ko ya- Yego.
yayikumira ah, akabona uko agira amagara mazima twakire jean felix turi kumwe
yego Ye- urahagana he ndabashuje ndi ndi mu rwanda mu ntara y'amajyepfo mu karere ka huye Ye, uhuye mwiriwe mutese
turaha akavura ka- karahise ikirere kimeze neza nuko Ye, hari ibibazo mfite bigera mu mu- ni bibiri Mm.
ni bibiri n'akandi kamwe ngo ka gatatu ariko ni kagufi mm,
hari hari indwara ubona zikunze kuboneka hari ikirungurira anjine n'umwingo izo zikunze kugaragara ku ku gice cy'umuhogo ese ntaho zaba zihurira n'indwara ya kanseri y'umuhogo ikindi kibazo ni ubuhe buryo kanseri y'umuhogo yakwirindwa noneho icya gatatu ni- ni- ni izihe nama bahabwa uyirwaye kugira ngo yenda niyaba ikira cyangwa se ikize gukira kugira ngo abane nayo neza niba yakira cyangwa se niba itakira akabana nayo neza murakoze ye, urakoze cyane jean felix muganga rumbete mumubwire Yego.
eh, ko yabyifatamo
murakoze cyane yabaze ikibazo cy'uko hari ibintu by'ikirungurira nibaza ko nko mu gifaransa twakwita rofi Ni- gastroesophagie ni rev- ye- n'ibyo bya angine ngira ngo eh, nibaza yuko ari infection twavuze ni nka faringite yoba yita angine yego cyane birafitaniye isano n'iyo ndwara ya kanseri umuntu yama agira ikirunguriro akenshi yama agira ikirunguriro uko akisubiriza hama noneho kikamutera ya za infection zo muri twa duhimba twavuga biramute uko agira i- ico kirungira kigatuma kimutera iyo infection iyo mukro iyo infection yo mu muhogo biratuma none hazogira iyo ndwara ya kanseri yo mu muhogo birafitaniye isano rero cyane Mhm. Hanyuma- hanyuma um- umwingo Ikibazo cya umwingo kabiri.
si wa wundi ubyimba ijosi ubyimba mu- umwingo kubyimba mu izosi hajya abantu bagira umwingo n'abantu babyimba ku izosi inyuma ukabona Mm.
ko habyimbye yego aho rero urumva kanseri yo mu muhogo hariho kanseri y'umwingo Mhm.
ngira ngo twashyize muri iyo kanseri yo mu muhogo n'aho twavuze utwo duhimba tubiri harabaho kanseri yo mu- y'umwingo igihe umuntu yamaranye igihe kinini umwingo naho nyine twawushyira muri iyo mugwi wa kanseri yo mu muhogo umwiguri ku muhogo mugabo twavuze utwo duhimba tubiri naho utavuze uyu mwingo mugabo hariho kanseri y'umwingo igihe wamaranye igihe kinini atawushobora kuwivuza nta kibazo dushobora kuzategura ikindi kiganiro nabyo tukabivugaho nimu tubonera Yego.
akanya Ye- hanyuma yabajije icya kabiri yabagize kuvu kwivura Halo?
yego komeza
kwikingira ye kwi- yavuze kwikingira iyo ndwara ye twari twavuze ko hariyo bimwe dushobora kwikingira nk'ibyo by'amahinguriro kwikingira ugakora wikingiriye mu mu muhogo cyangwa mu mazuru twavuze kwikingira nk'ibyo byo ku- byo kunywa itabi n'inzoga twavuze ibyo bya- bya mikorobe ijya iratera umuntu akayivuza noneho atavuze ati reka ko yamifata ntacyo bizohera adafashe imiti twavuze noneho na ya migera dushobora kwikingira tuka- tukicandagisha tukayipimisha imbere tubonye yuko ata- atayo dufise tukayicandagisha tubonye ko tuyifise noneho tukegera abaganga kugira ngo batugire inama batubwire uko two- twomera twogendana n'iyo migera twokwivuza kugira ngo noneho izo ndwara za kanseri zo mu muhogo ntizize zifate umuntu icya gatatu yavuze ati none umuntu amaze kuyigwara byogenda gute mumufasha gute twe turamuvura ku rugezo tubona tugeze ko hano tukamubwira ko ari indwara nk'izindi ntitujya tumubwira tuti rero wewe ko yamaze gufata iyo miti ntakimaze zocupa ejo turamubwira tuti ubuzima burabandanya byanse ko amira turamuha ibintu bituma afungura byanse ko ahema turamuha imiti cyangwa turamwereka ukuntu yohema akenewe imiti yindi y'ibyo bintu bindi byo bya infection cyangwa biramufata by'ububabare tukamuha imiti afite uburyo bw'iyo miti twavuze itari ino tukamurungika hanze akajya noneho gukoresha ko ageze kuri rwa rugero kuko atangura iyo miti ya kanseri agaheza akagenda iyo miti ya kanseri bakayimutanguza ngibyo rero ibintu bituma umuntu yo muremesha kubera urumva naho twavuze ati imyaka itanu igihe hariho n'abayirenza duhora tubona abayirenza bakaza hama rero akitegura neza akaheza akabandanya ubuzima buke buke iyo myaka itanu ikarenga hari igihe idashyika cyangwa irenga urumva rero twajya tumubwira tuti ko wayirwaye noneho biraheze itegure turamuremesha tukamubwira yuko ari indwara nk'izindi hari imiti ihari yo kuyivura ari ngaha mu burundi twavuze ko atayihari afite uburyo akajya hanze noneho iyo miti bakayimuha hama agaheza akabaho igihe imana ishatse ikazamuhamagara kuri ku mwanya wayo ngibyo rero ibibazo mwabagije sinzi ko n'uwa nabyishyuye byose mwabyishyuye rwose twibutse abo turi kumwe ko ari radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga aho tuvuga ku ndwara ya kanseri yo mu muhogo dusubire ku murongo wa telefone noneho twakiriye jean bosco murahagana he
i kigali mu rwanda yeee mumeze neza
nta kibazo kumeze neza ndamukiriza uwo murundi mwene wacu narakumva rwose nawe uri umurundi se mahoro neza eee mvuka muri komine kirundo
uri hafi y'u rwanda
oya ndi kigali mu rwanda ariko mvuka mu kirundo eee mu kirundo ariko ntabwo ari kure nanone ntabwo ari kure y'u rwanda
oya ni hagufi yo mu rwanda eee nuko ikibazo mufitiye rero
ese iyo ndwara bihaye ingamba zimeze uburundi bwihaye ingamba zimeze zite zo gukinga iyo ndwara ko nzi ko mu kirundo kenshi ikunda kwibonekeza ku bana bato bato hari imiti yayo bayiboneye ko mbere bavuga ngo nta miti yayo hari hari umuganga umwe nawe nyine yavuga avuga gakondo icyo ni cyo kibazo cyanjye uwo muganga uwo murundi yavuraga indwara ya kanseri yo mu muhogo
kari ni akantu ko mu muhogo kabyimbaga baragaca
hanyuma yagaca umuntu agakira yagaca umuntu agakira
eee barakira kuko ngenda afite na mutanya wanjye yigeze kubigwara ndamujyanayo mu gitondo ariko kabisa nta kintu na kimwe yigeze bitwara yarakize
urakoze cyane muganga rubeti ubwo rero musubize jean bosco hari ikintu akomojeho ati ikunze kuboneka mu bana n'ako kantu ako kabyimba kaza ubwo mushobora kuba hari ako mwabonye sinzi niba ari kimwe muri ibyo bimenyetso bya kanseri cyangwa niba ari iyindi ndwara ako kantu avuga baca hanyuma mutubwire abantu bakunze kwibasirwa cyane bari mu kihe kigero cy'imyaka ni abantu bakuru ni abana cyangwa se hari abo mubona bibasirwa kurusha abandi turi kumwe telefone ya muganga igomba kuba yacitse reka ubwo dukomeze tumuhamagara hanyuma twongere tumushyire ku murongo
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisi yisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro mukurikira kuri buri wa gatatu ikiganiro muri isanga ni ikiganiro kivuga ku magara y'abantu nk'uko nabibabwiye rero turimo kuvuga ku ndwara ya kanseri yo mu muhogo muganga turi kumwe ku murongo wa telefone telefoni ye iracitse ariko ni dr jean gentil rumbete akaba ari ku bitaro prince regent charles ni bujumbura mu burundi arimo rero aradusobanurira ibyerekeranye n'iyo ndwara ya kanseri yo mu muhogo kubera ko yanonosoye ibijyana n'indwara zo mu matwi mu mazuru no mu muhogo ubwo rero mu kanya araza gukomeza asobanura asobanura ibijyanye n'iyi ndwara uburyo abantu bayirinda uburyo ivurwa ndetse n'icyo umuntu yakora kugira ngo abane nayo igihe yagize ibyago byo kurwara abakunzi b'ijwi rya amerika rero barakomeje kuduhamagara mwihangane gatoya turamubona kuri telefone mu kanya hanyuma yongere aze abasobanurire ku murongo mu kanya turaza kuvugana na ndayishimiye ariko abe yihanganye kugira ngo muganga abanze aboneke noneho ikibazo cye akimubwire hataza no kugira ikimucika mbibutsa rero ko mushobora no kudukurikira mu gukurikira iki kiganiro mushobora kuza kucyumva kuri interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu tubabwira kandi ko mushobora no kutwandikira kuri facebook ni ibintu byoroshye mwatwandikira kuri facebook mukatubwira icyo mutekereza ku biganiro byacu icyo mwifuza ko tubaganiriraho kandi tukabasaba ko mwajya mukomeza kuduha telefone zanyu mu biganiro bitandukanye ikiganiro muri sanga muzi ko tukibagezaho buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru aho mwisanga mukabaza mugatanga inama n'ibitekerezo ku buhanga bw'ibyuma bambwiye ko muganga rero yabonetse nagira ngo muganga rumbete musubize jean bosco sinzi niba mwibuka ibibazo yari yabajije yari yabajije ibijyanye n'ukuntu n'akabyimba mu muhogo avuga ko hari umurundi cyangwa se sinzi niba ari twarumenye ushobora kuba yarakataga utuntu twa tubyimba mu muhogo cyane cyane ngo byibasire abana nari mbabajije ntese iyi ndwara ubusanzwe yaba yibasira abantu bo mu kihe kigero abana abantu bakuru uko mubibona abaza babagana abenshi baba ari abahe
rero murakoze cyane mu bisanzwe ifata abo dukunze kubona n'abantu bakuze cyane cyane abagabo bari hagati y'imyaka mirongo itanu na mirongo itandatu n'itanu mu bana si kenshi dukunze kubibona ariko ni muri iyo myaka dukunze kubona iyo iyo iyo ndwara ya kanseri abantu bakuru none se ako kantu avuga umuntu bakata mu muhogo kaba ari agaki niba hari icyo mwamubiziho
aho kantu nibaza ko ari ikintu bita ibirato cyangwa ikirimi barakunze kubica birababaje cyane ko hari igihe twamatuza guhagarika amaraso bagiye kubicisha ku mbore y'inkanzine umwana afise cyangwa ari efegisiyo mu kanwa kanaka ari icyo bita farengite y'utwo duhimba twavuze turi hagati na hagati utwo twadondaguye zarenzite cyangwa farenzite cyangwa anjine ni uduhimba twegeranye turi aho mu kanwa haba umwana akagwara noneho akajya ngira ngo kuri abo barumenyi bagaheza bagakata akantu hariya mu muhogo kitwa riwete cyangwa epigrote ngira mu kirundi byongora kudusigura bakaza mbere babyirirana bavuga ngo babaciye ibirimi cyangwa babaciye ibirata ariko niba ariyo ndwara ya kanseri kinashaka kumusigurira kuri iki kibazo cyiwe kenshi aba ari izo infection zo mu kanwa z'abo bana
ubwo ni ukubashishikariza kwivuriza kwa muganga kwibutsa yuko mu byigwa ngira ngo mu burundi turabona benshi mu bakenyezi mu byigwa byagizwe muri senegali mu bihumbi cumi na kane haratangwe kwibonekeza noneho ibitigiri by'abakenyezi atari ngaha muri turabibona sinzi ko turabibona mu byo dukunze kuvura ariko mu bindi bihugu nka senegal mu byigwa bagize muri byo bikato mu bihumbi bibiri na cumi na kane abakenyezi n'abana barafatwa n'iyo ndwara ya kanseri yo mu muhogo
reka twakire na ndayishimiye uranyumva ikaze ku ijwi rya amerika urahagana he wongera ijwi ariko ikibazo cyawe
rero ikibazo ahanini gihagaze kuri ibi muri karategura hariho indwara ikunze gufata abana bakabyimba akabyimba ko kakesera mu kirundi bakita kamirabugari iyo babonye ko kabyimbye cyane ugahita uhura bagiye kuri ba baganga bita ba rumenyi bavura bya magendu ugahura baragaciye iyo keke hari aho abana batakaza amaraso kandi amaraso aba asa n'ari kava mu mutwe ugahura abana baragize ikibazo baruhe kujya kwa muganga kugira bagerageze guhagarika amaraso kubera ko ndabaza ibyo bintu baza baracisha mu mihogo bakata ubwo buhimba yoba bidafite ingaruka mbi bigatuma abantu borwara n'amakanseri hejuru y'uko biba biri ko bikoreshwa n'abaganga batabifitemo ubuhamya cyangwa batabyigiye kuko urabye nta bintu by'isuku kenshi uhura bakoresha ni ibintu nyine byayabaye kandi uri kurabikurikirana abantu bakababwira yuko umwana arwaye mwene ko umujyana kwa muganga bakamuha imiti ataha ibihingwa byo mu kanwa bagiye guca ku mwana wavuga ngo uri urabayereza ngo no kwa muganga warabisha ariko kwa muganga tuzi yuko atahintu baca mu bana ngo barwaye mu kanwa bariho ibihingwa ariko bararya rero abagani iyo byo nibyo biba biri mu bituma kanseri zizirwa ugahura umwana arabikuranye kubera bamuciye iyo icyo bita ngo ni kirata cyangwa ikindi biba kiri umwana ugahura muri kazoza kumbe hariho kanseri yamusigiye ugahura ageze nko mu myaka mirongo itatu mirongo ine kubera ya ngorane ukahura ya kanseri kumbe yavuye kuri bya bintu bamukatirisha kumwe bidafite isuku kandi umurebe bitari bikeneye ikibazo cyane cya leta murakoze ndagushimiye cyane ndashimiye dogiteri rumbete musubize ndayishimiye kuri iki kibazo cye rwose urumva gifite ishingiro ibintu byanduye abantu bafite umucafu bakatisha ibyo yita ngo na kamera bugari na bya bindi by'ikira ni ikirato harya wavuze ikirato cyangwa ikirimi cyangwa ikirimi ibyo bintu baba bakata hari ingaruka bishobora kugira aronterane nk'uko babivuga mu gihe kiri imbere umwana wakaswe hari ingaruka bishobora kumugiraho ku buryo aribaza niba bishobora no kuba byanatera na kanseri
murakoze cyane uyu muntu witwa ndayishimiye arakoze kubaza icyo kibazo ni ikibazo nkoramutima cyane ni ikibazo gifite ishingiro icyo kintu kitibira ikirato cyangwa ikirimi kenshi iyo bagiye kugicisha bagicisha n'ibikoresho ku mbure bitameze neza bitagiye mu bintu by'intuze byo kubisukura neza kandi nta n'ishingiro rihari y'uko babica kubera ibyo bita ikirimi cyangwa ikirato ni indwara yo mu kanwa umwana aba afise ya infection infection yo mu duhimba two ngaho mu kanwa twitwa uduhimba twitwa pharynx two dujyana imfungurwa cyangwa twitwa larynx tujyana impemu cyane utwo two twikuje twitwa anjine kenshi rero bakajya kwa rumenyi cyangwa kubaca ururimi ibyo birato cyangwa ibirimi bagaheza bakabica hama noneho umwana akagaruka abirirana kenshi twaba twabonye si n'abana gusa n'abakuze twaba twabonye benshi ingaruka zabyo baza babirirana babirirana amaraso menshi mu kanwa no mu mazuru tugaheza tukabihagarika bitugoye ariko rero bakatubwira ati twagiye gucisha batubwira ati ikirato cyangwa ikirimi aho rero kwa muganga nashaka kumbwira ko atakirato cyangwa ikirimi twebwe duca twese hari imiti dutanga nta muntu agakira urumva nta kirimi cyangwa ikirato duca kwa muganga urumva rero abo onye ingaruka ni nk'uko aheze kubivuga ni izo nyine ni za infection zizogenda zirisubiriza kubera bakoresheje n'ibyuma batasukuye neza bitari ibyo kwa muganga kumbure izo ndwara zigenda zisubiza twagiye turavuga zikazomutera noneho ya ndwara ya kanseri yo mu muhogo ubu ibyo rero icyo abagize kirafite ishingiro cyane rwose ngiyo inyishu ntushobora kumuha uko yanabivugaga rwose urumva ari ibintu yabonye bati amaraso ukabona asa nk'aho aturuka mu mutwe urumva biteye ubwoba dusubire ku murongo wa telefone twakire jeannette komera cyane ndagushimiye rwose kuba uduhamagaye uyu munsi kandi ni we mukobwa wa mbere uduhamagaye muri iki kiganiro uyu munsi bravo rwose ni ukuntu ubwirira n'abandi nabo bakajya bahamagara biranshimishije by'umwihariko kubona umuntu w'igitsina gore ahamagara kugira ngo arebe uko yabungabunga ubuzima hanini nibo baba bita no kubo mu rugo cyane cyane nagira ngo noneho ubwo nguhe umwanya ugire icyo wibariza nawe
murakoze ndi kubaza nk'iyo umuntu arwaye umugongo akawivuza bikanga ndetse akagera n'ubwo wenda yagira akanywa imiti y'ibyatsi bikanga biba biterwa neza umugongo
umugongo sinzira niba jeannette uze kumbabarira sinzira muganga ya twajya gutandukira tukagera ku kibazo cy'umugongo aha rubanza twazategura ikindi kiganiro kuko ubu uwo twatumiye uyu munsi ni impuguke mu byerekeranye n'indwara zo mu matwi mu mazuru no mu muhogo urumva rero mu mugongo ni ibindi bindi umuntu yaza gutumirira undi muganga akaza akabasobanurira
nta kibazo ikibazo nyine nanone nk'igihe umwana umufasha ukamuvuza nyine haba havuka ureba yishima mu matwi akiri uruhinja noneho ukamufata ukamuvuza nk'ubu ngubu ndamufite w'imyaka
ine ariko naramu ine ariko naramuvuje naramuvuje cyane bikomeye ariko byaranze haracyasohokamo amashyira mu matwi ubwo byaba biterwa n'iki kandi avurwa abantu imiti nk'ibiki
imiti ushyira mu matwi
ba miti yo gushyira mu matwi ariko watsi ntibikira
guma hafi ubwo wenda muganga ashobora kugira ikintu yakubwiraho ntujye kure sibyo kuko ashobora kugira akabazo nawe yifuza kukubaza muganga rumbete mumusubize
yego cyane icyo kibazo cya mbere nibaza ko mwari mwakimwishyuye ko ntari ari mu byo ngejeje kuvura ariko ikibazo cya kabiri ngira ngo ni umuhe umuco gatoyi aravuze ati umwana wanjye ariyagaza mu matwi noneho n'amashyi akaza hama bakamuha imiti mugabo byarananiranye sinzi imyaka afise ariko nashaka kubwira ko izo ndwara yavuze ko ari ine afite imyaka ine sinzi umwana imyaka afise nibyo ndimo kubabwira muganga umwana afite imyaka ine afite ine ine yego aho rero urumva biva ku bintu byinshi ku bana afite imyaka ine igihe amashira aguma yisubiriza ni uko amaze kugira wa mukorobe noneho mu matwi bitwa otite otite moyenne koronike biba mu kirundi cyogorana ni infection mu gutwi uguma wiga ugaruka garuka wisubiriza aho rero bikaba biva ku bana b'imyaka ine biva ku bintu byinshi cyane birashobora kuva n'uko amazuru yaba azibye yaba afite ibicurane umwanya wose hama yaba afite ingorane yo guhemera amazuru ko amazuru n'amatwi birafitaniye isano yaba afite indwara zo mu muhogo za anjine aho rero biratuma izo ndwara zose batazivuye noneho bagiye kuvura amatwi gusa atacu baba ariko barakora babanza kuvura noneho n'izo ndwara zituma ayo matwi kumbure aguma atera iyo mikorobe akaguma agira ayo mashyira aguma yisubiriza mu matwi
ndakeka jeannette akiri ku murongo jeannette uracyanyumva
ndakumva urasobanukiwe ikibazo wari wabajije cyangwa hari icyo wifuza ku- ku- kurushaho gusobanukirwaho kugira ngo dukomeze
nyine ntago nyuzwe kuko izo ndwara wenda haba mu mazuru cyangwa se mu mihogo bagerageje kureba ikindi kibazo yaba afite ba- bamucisha mu byuma kwa muganga ariko basanga nta kindi kibazo ari amatwi yonyine kuva avutse kuva avutse guhera akivuka kugera na n'izi saha amatwi ye ntabwo bayavura ngo akire
Mhm. kandi izo ndwara zindi barazisuzuma ubona ahumeka neza
ahumeka neza nta kibazo kuva yanavuka nta njina ajya arwara
Mhm. Ye- ubwo rero ah, muganga hari inama mwamugira aho yakwerekeza icyo yakora
Eh, nashaka kubaza ko nta yindi ndwara yoba yaravukanye ngira ngo yoba bituma ni nyuma y'uko urumva ko yavuze sinzi ko yarabonanye n'umuganga avura indwara zo mu matwi mu mazuru no mu muhogo kugira ngo amubwire by'ukuri ko atangwara muri izo duhejeje kudodagura zo mu muhogo cyangwa izo mu mazuru yoba afise yaravuze ko bam- bamusuzumye niba barabonanye arashobora kuba yobitubwira ariko rero nashaka kumubaza nanjye ko atayindi ndwara yoba yaravukanye y'ubumuga yoba afise noneho nayo iri mu bituma bitera iyo ndwara iguma yisubiriza ya infection za infection zo ngaho mu matwi Mm. jeannette subiza muganga wa- wamwumvise
indwara nzi yavukanye na n'izi saha tukiri kumuvuza ni bronchite
Ye. Ah, hanyuma wamujyanye kuri bariya baganga bavura indwara zo mu muhogo no mu matwi no mu mazuru cyangwa ni umuganga usanzwe Eh.
wamushyiriye
oya ni sehashika twari turi noneho biba ngombwa yuko tumarayo n'iminsi dutegereje muganga ugomba kuza kumuvura
hanyuma barabonanye se
rwose twarabonanye uwo nguwo uv- w'umu- w'impuguke mu byo mu mazuru mu muhogo no mu matwi
Eh, twarabonanye rwose arangije arambwira ati twara ino miti hanyuma ugende ushyiremo n'ibyanga ubwo nyine sinzi ukundi uzabigenza Mm. kandi uyimuha neza nk'uko yakubwiye
rwose
Wa- wa- warayirangije iyo miti Ah, iyo uyirangije bigen- ubigenza gute
yarambwiye ngo ninyirangiza nzategereze Mm.
amezi atatu ndebe ko byongera ah, kugira gusohoka iyo myanda yongera gusohoka mu matwi Mm.
noneho n'ubundi narakomeje imiti ndayimuha ariko ntabwo byigeze bihagarara n'umunsi wa rimwe imiti yara- yararangiye ubu
yararangiye Eh, utegereje rero ayo mezi ko ashira
oya ayo mezi n'ubundi mm, yararangiye ubu hashize umwaka Mhm. akaba akirimo kongera kwikuba mu matwi kandi n'ibyo n'iyo myanda ivamo
Mm.
Mhm. ndumva ikibazo kiremereye ariko reka ubwo nongere nsubizeho muganga ah, niba hari icyo yakubwira mbere yuko tukurekura hanyuma tugafata na sabato nawe arategereje ku murongo wa telefone muganga hari icyo wa ka- kajambo ka nyuma wabwira jeannette
yego inama ya nyuma ni uko nari ko ndamuhe- nayimpereje ndamubaza indwara yoba yaravukanye afise Mm, yavuze ndashaka bronchite kwibutsa abariko baratwumviriza yuko iyo bronchite n'izindi ndwara zitwa za sinizite zifise zi- ziri mu migwi y'indwara itera amatwi igarukagaruka z'indwara z'amatwi inama nomugirira ni uko yo muvuza iyo ndwara ya bronchite kuri bajya bavura abana barazi kuzivura neza noneho akayivura i- i- niyakira niyakira ngira ngo nibaza yuko izo iyo ndwara yo mu matwi izoheza igahe- igahera kubera biri mu bitera iz- mwene izo ndwara biri mu bitera indwara ku bana indwara z'amatwi harimo n'ibyo bya bronchite n'ibintu byo mu muhogo n'ibiki n'ibya angine biri mu migwi ya- y'indwara zo mu matwi bitera indwara zo mu matwi zituma ziguma zigarukagaruka Eh. sabato rero umwanya ni uwawe urahagana Yego, murakoze radiyo murakoze radiyo ijwi rya amerika Utuba- murakoze cyane utubabarire twagutindiyeho gatoya ikibazo cya jeannette cyari kiremereye tugira ngo rwose tumuhe akanya asobanuze ko yara- arababaye oya nibyo ni na byiza cyane kubera ko abantu benshi baba bashaka gusobanukirwa bavuye ku gusobanura ku baganga b'abahanga nk'abo ngabo Eh, nizere ko hari icyo wakuyemo mu byo amaze kumusobanurira nawe Eh, nabikurikiranye cyane kandi ni ukuri icyo kibazo ibyo bibazo nk'ibyo bigenda bifitwe n'abantu benshi cyane cyane abantu bo mu byaro biba bisaba ubukangurambaga cyane kugira ngo abantu benshi babu- babu- bamenye uburyo bashaka kujya bi- bisuzumisha indwara baba bafite Eh, koko nitwa sabato ndi nyagatovu ni ku mubuga ni mu karere ka karongi mu burengerazuba bw'u rwanda yego mfite ah, nanjye hari ibintu bijya bimbaho nk'ibyo ariko byo mu- byo mu muhogo nkumva mu by'ukuri mu muhogo harimo harandya rimwe na rimwe ku buryo niyo ngiye nko gu- nko gu- nko gutamira nk'ikintu gikomeye nk'ikijumba cyangwa nk'umwumbati cyangwa impungure uba usanga mu muhogo handya cyane bikamfata nk'ukwezi kose kugira ngo bibe byakira ariko bikajya bikikiza ariko nabaza nk'abantu bakambwira ngo nanjine ntabangira ngo muganga yenda ambwire niba mu by'ukuri nubwo bambwira ko nanjine kandi mba numva handya cyane niyo nkoze inyuma harandya niba atari ikibazo cya kanseri cyangwa se niba bidashobora kuza ababyaza abana kanseri mu muhogo ako ni akabazo kamwe akandi ka kabiri hari indwara eh, abanyarwanda bakunda kurwara niba n'abarundi bakunda kuyirwara sinzi cyane cyane abantu b'igitsina gore indwara bita umwingo sinzi uko mu kirundi bayita ngo muraza ku- kumfasha kuri muganga arayizi kuko wari wigeze kubaza ikibazo kijyana n'umwingo kandi yabyumvise Ye.
yego umwingo mu by'ukuri ni ni indwara ikomeye cyane ku buryo abantu benshi usanga bayirwaye cyane cyane b'igitsina gore mu by'ukuri nkaba- kandi abantu bayirwaye cyane ni abantu bakunda kuba bari mu byaro bata- ba- badafite ibintu bye- by'ubukangurambaga ku bintu cyangwa ubumenyi ku bintu by'umwingo ku buryo abenshi usanga ba- ba- baraheze iyo ngiyo mu mazu bazigendana ku manywa n'ijoro mu by'ukuri nkaba ngira ngo mu- mu- mu- mumbarize n'ubwo yabivuzeho ariko ah, atange eh, nk'umucyo Ni nanjye nakora ubwo bukangurambaga nkajya ngenda mbibabwira nkurikije ibyo ibyo ndaza gukurwa gukura muri iyo nama nkajya ngenda mbibwira abantu mu by'ukuri ifitanye isano na kanseri mu buryo abi- abivugeho cyane kubera ko harimo abantu usanga baranze kwi- kwipimisha bavuga ngo ni indwara isanzwe cyangwa bakitwaza ko ari amarozi ngo abantu b'abarozi bo mu miryango mbese ni kanseri mu by'ukuri ku buryo abantu bakomeza ku- bashobora kujya kwivuza bagahura na muganga cyangwa se koko bishobora gu- guterwa n'iyo myuka mibi y'amarozi n'ibyo ni ibyo bibazo nabazaga murakoze cyane radiyo ijwi ry'amerika yebo bu- ntujye kure rero ubwo ataza ku- gukenera kugira icyo akubaza nawe ugume hafi ye yego rwose dogiteri mwasubiza sabato sa mumusubize sabato
Eh, yaravuze bati iyo ariko aramira ifungurwa arababara cyangwa ara- sin- sinagitahuye neza avuga ko ababara ariko arafungura cyangwa yoba ari angine ni ukubabara cyangwa kumva sinzi sinagitahuye neza icyo kibazo Sabato- cya mbere Sabato.
Sinzi ko gisubiramo.
sabato so- sobanurira muganga ni mu- uravuga ngo mu muhogo hahora Ni ukubabara.
hakubabaza cyangwa se ubabara iyo umira uri ibintu bi- bikomeye
bo nk'iyo eh, iyo- cyane cyane iyo ngiye nk'ibintu bikomeye ndababara ariko hari n'igihe mpakora nka- hari nk'akantu kaba kabyimbye hagati agakoro nkumva ndimo ndababara ariko noneho iyo ndi kur- iyo ndi kurya nibwo mbabara cyane kurya n'igihe rwose kurya mbireka cyangwa nkarya ibintu byoroshye cyane byahoze nk'igikoma cyangwa ibindi bintu by'amapotaje byoroshye kugira ngo bimare bi- bibashe guca mu muhogo ariko iyo mbiriye ndababara kuruta uko nababara nta- ntari kurya aho ukora ukababara ni hehe? Ubwo nta- ni- ntabwo ari ingutu eh ni ingoto Um, muganga n- najya ngo muvugane nawe Sa- Mo- ariko dusigaranye agahe Nabumvise.
gatoya ni aga- ni akanya gato cyane ego twibaza yuko iyo ndwara ishobora kuba ari angine canke iyindi ndwara ya infection yo mu gahimba ko hambavu yaho ko bitu- uduhimba du- dusangwa dufatanye bita pharyngitis Eh, ibyo rero umuntu ari- kuri telefone biragoye kugira ngo umuntu atarazi umuntu biragoye kugira avuga ati by'ukuri ni iyi ndwara canke iyi ndwara mugabo ko mutware muri kiganiro ca kanseri twavuze yuko umuntu wese amira akababara yaba afise angine cyangwa izo izo mikorobe infection zindi zo mu muhogo bidasigura ko aba afise kanseri ariko twasiguye yuko igihe ziguma zisubiriza ku mwanya ku mwanya zishobora gutera kanseri noneho
Ye. ubu Nzi rero ko mwantahuye rwose birumvikana ariko nk'uko abakunzi b'ijwi Yego.
rya amerika bakomeje ku- kubaza kandi tukaba tubona ko hari n'abandi bagikeneye kubaza twabasaba ko mwazadushakira kandi kanya rwose tukongera tukaganira kugira ngo tubashe gusubiza n'abandi Yego.
basigaye reka mbashimire cyane rwose dr jean gentil rumbete ni muganga impuguke mu byo mu matwi mu mazuru no mu muhogo ku bitaro Jean Charles i Bujumbura mu Burundi nshimiye rero habo twari kumwe nkashimira abamfashije ku buhanga bw'ibyuma noneho nkabararikira kandi ibindi biganiro bya radiyo yanyu mukunda ijwi rya amerika kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi
Eugenia Mukankusi urakoze kuri iki kiganiro muri sanga utugejeje